murakarama
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka bisabwe n'abakunzi b'ijwi ry'amerika turagaruka turagaruka ku kiganiro muri isanga twabatangarije ku wa kabiri w'icyumweru kijyanye n'uburenganzira bw'umunyamakuru imbere y'amategeko muri make ni ikiganiro gisuzuma niba mu bikorwa by'abayobozi mu bikorwa mu nzego z'ubuyobozi niba hari icyo umunyamakuru yemerewe gutangaza cyangwa se niba hari ibyo amategeko amubuza gutangaza ni ikiganiro cyayobowe na mugenzi wanjye hano ku ijwi ry'amerika edi rwema ndamuha mikoro bamwe mu banyamakuru n'amashyirahamwe y'abanyamakuru mu rwanda barasaba ko zimwe mu ngingo ziri mu mushinga w'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange zitakwemezwa uko ziri kuko basanga zibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushatse ingingo zivugwa ziri muri uwo mushinga harimo nk'ingingo y'ijana na mirongo itandatu n'icyenda ijyanye no gusebanya iyo ngingo igira iti umuntu wese yitwaje ubwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo yemererwa na leta ku bw'inabi kandi mu ruhame witirira undi muntu igikorwa cyangwa imyitwarire bishobora kumutesha icyubahiro cyangwa agaciro cyangwa gishobora kumusuzuguza abakoze icyaha cyo gusebanya hari n'indi ngingo itavugwaho rumwe nanone n'abanyamakuru ni magana abiri mirongo itanu na karindwi ijyanye no gutuka cyangwa gusebya perezida wa repubulika iyo ngingo ikomeza igira iti umuntu wese utuka cyangwa usebya perezida wa repubulika aba akoze icyaha ibyo iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itanu ariko kitarenze imyaka irindwi izi ngingo n'izindi abanyamakuru basanga zishobora kubangamira imikorere yabo nizo tuganiraho mu kiganiro muri isanga abatumirwa bacu ni profeseri christopher kayumba umwarimu w'itangazamakuru muri kaminuza y'u rwanda akaba n'umusesenguzi profeseri kayumba ikaze mu kiganiro muri isanga murakoze cyane bwana ebyiri mwakoze kudutumira turi kumwe kandi na gonzaga muganwa ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bwana muganwa nawe ikaze cyane mu kiganiro muri isanga murakoze cyane edwm turabashuje twari twifuje kuba turi kumwe na evode wizeyimana ni umunyamabanga wa leta ushinzwe kuvugurura itegeko nshinga n'andi mategeko ariko atubwira ko nka minisitiri ntacyo yavuga nyuma yo kugeza umushinga w'itegeko mu nteko ishinga amategeko no kuwuganiraho n'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu butumwa bugufi yatwandikiye yagize ati ahari wareba abashakashatsi abanyamategeko bikorera ku giti cyabo cyangwa se umuntu wo mu nteko ishinga amategeko ngo ni ikibazo cy'amahame y'akazi inteko nimara kwemeza itegeko niryo tuzaganiraho ntitwaganira ku mushinga w'itegeko ubwo nibwo butumwa minisitiri evode wizeyimana yampaye ariko turi kumwe n'aba bagabo uko ari babiri duhere kuri christopher kayumba aya mategeko mpanabyaha ni amategeko areba abanyarwanda bose muri rusange kuki abanyamakuru bumva zimwe mu ngingo ziri muri ayo mategeko ashobora kubabangamira nibyo koko izo ngingo ebyiri zuvuze ingingo ya mirongo y'ijana na mirongo itandatu n'icyenda ndetse n'iya mirongo itanu ya magana abiri mirongo itanu na karindwi irareba abanyarwanda muri rusange ariko ku by'umwihariko irareba abanyamakuru kubera yuko abanyamakuru nibo bonyine bakora umwuga wo gutara no gutangaza amakuru kandi ni nabyo bahemberwa bahemberwa ko batangaza amakuru bayashaka bakayatangaza bivuze yuko ubahaniye yuko bagiye gutara amakuru bakanayatangaza ni nko guhana ni nko guhana umwuga ndetse twanabigereranya ni nk'aho nka muganga ashobora kuvura umuntu uyu muntu avuye umuntu apfuye bamufunze kubera ko yavuye umuntu agapfa wumva ko nta muntu wataha gukora uyu mwuga aba- abantu bakeneye gukora uyu mwuga ntibaza rero ko ku- ku banyamakuru kubahana kubera ko bakoze eh, u- u- akazi kabo ni ibintu bishobora eh, ku- ku- gutuma abantu benshi bata- ba- badakora iyo mwuga ariko hariho n'ibindi bintu bibiri izo i- ingingo yo gusebanya eh, iyo eh, i- itumye umuntu afungwa umunyamakuru afungwa ibyo ngibyo bidindiza bisubiza inyuma ubwisanzure ku itangazamakuru no gukora umwuga ushingiye kuvugisha ukuri kuko utuma abanyamakuru batinya ndetse n'abaturage muri rusange bigatuma bashobora gutinya gutanga ibitekerezo kuko batinya yuko bashobora kubifungirwa ibyo rero muri rusange bigatuma eh, sosiyete ishobora eh, gusubira inyuma mu buryo bwo kwisanzura mu gutanga ibitekerezo mu buryo bwo gutanga amakuru Mm. Gonzague Muganwa wowe mu ishyirahamwe ry'abanyamakuru ah, izi ngingo uko ari ebyiri abanyamakuru bazivugaho iki twebwe nko mu ishyirahamwe ry'abanyamakuru kuba ah, izi ngingo ziri muri uyu mushinga w'itegeko byaradutunguye cyane biranatubabaza kubera ko bi- bihabanye n'ibyo tumaze imyaka i- irenga irindwi kuva eh, hafi irindwi kuva hatangira kuvugurura icyo- eh, imikorere y'itangazamakuru mu rwanda icyo bita media reform ibyo bintu byose byavugwaga imyanzuro twagiye tugeraho na- na leta y'u rwanda yose yaganishaga mu gukura izi ngingo eh, mu mu gitabo cy'amategeko ahana ahubwo aki- akigwaho cyangwa agakemurwa cyane cyane ibireba itangazamakuru agakemurwa mu rwego rw'abanyamakuru b'igi- b'igenzura kuba rero bi- bi- byaraje muri uyu mushinga kandi ukaba wemeze na- na- na- inama ya minisitiri yaratubabaje cyane byara- biranadutungura ubwo turi turi turi ishyirahamwe turi mu biganiro turimo kugeza mu biganiro n'inzego za leta zibireba ah, n'inteko ishinga amategeko zitari kure kugira ngo turebe yaje gute kuba hari ah, n'ingingo irebana gusebanya kuba mu ndibuka muri bibiri na cumi na kabiri i- kode penali y'igo twagiye muri sena mu nteko bemera kugabanya ibihano icyo gihe ubu ngubu se byaje gute ku buryo bashaka kongera ibihano Ah, Rwema, hari n'indi ngingo ntabwo wayivuze Mm.
eh, unyemere nayivuga ni ingingo y'ama- ya magana abiri na mirongo itanu na kane ivuga ko gukoza isoni abayobozi b'i- b'i- b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu impamvu nyivuga ni uko i- umwihariko i- irimo ingingo ireba itangazamakuru ngo umuntu wese ukoza isoni mu magambo mu bimenyetso cyangwa aga- ibikangisho inyandiko cyangwa ibishushanyo mu mu bagize inteko ishinga amategeko abagize eh, guverinoma eh, n'ibindi aba ari icyaha hano inavuga ku by'umwihariko ikintu bita katunzi ibishushanyo mu itangazamakuru ingingo irasa n'aho iga- ig- igamiza guca gatunzi niba uzi itangazamakuru ibishushanyo bya gatunzi biri mu bintu bikomeye cyane itangazamakuru rikoresha kugira ngo ritangaze rero ngo uyikoresheje ku mudepite cyangwa ku minisitiri cyangwa umuntu wese uri mu nzego za za guverinoma yaba ari umudaso yakubise umuntu ukamushushanya haba ari icyaha cyahanishwa ah, hafi umwaka wose w'igifungo n'amande urumva hari n'indi- eh, ni- n'indi ngingo twa- twashoboye kuvumbura tureba ko ibangamiye cyane aho imaze itowe iga- ikajya mu itegeko yabangamira cyane imikorere y'ubusanzwe bw'itangazamakuru Mm.
kuba n'iki gitekerezo cyonyine gihari hari n'ibitekerezo byaje gutya bi- biganisha ku ku gushyira ingingo nk'izi ngizi mu- mu- muri kode penali twumva biteye ubwoba n- n'abakora umwuga w'itangazamakuru turasaba yuko bita- bita- bitaza kwemerwa ariko abateguye umushinga bashobora kuvuga ngo ibi ni ibyaha bikomeye bireba abanyarwanda ntabwo ari abanyamakuru gusa n'ubundi turabizi ko bireba abanyarwanda ah, ah, ah, ariko dr kayumba yigeze kubisobanura impamvu abanyamakuru eh, duhangayikisha cyane ariko eh, hari ntabwo ari ubwa mbere dukoze iyi kampani kugira ngo i- i- i- ibi byaha biri, eh, byo gusebanya biva muri eh, code penali ni uko iyi kampani irahari ku rwego rw'isi kandi hari urukiko rwa afurika eh, rushinzwe uburenganzira bwa muntu eh, eh, rwafashe iki- icyemezo rwanze yuko eh, kuba hari i- izi ngingo zi- zifungira eh, gusebanya bibangamira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo n'ubwisanzure bw'itangazamakuru impamvu ni iyi ubundi ha- ubwisanzure bw'ibitekerezo n'itangazamakuru n'ubwisanzure eh, buri ku- ku- ku- biteganywa n'itegeko nshinga ry'u rwanda rero bubu- bubu- bubuzwa n'amategeko igihe hari impamvu ikomeye rero urebye uko bingana eh, eh, uko bingana iko- itegeko eh, uburenganzira eh, buhari n'igihano giteganywa usanga proportionate bita- bitahwanye na gato ahubwo eh, ushingiye ku mwanzuro w'urukiko rwa afurika rw'uburenganzira bwa muntu muri bibiri na cumi na kane usanga ibihano birimo guteganywa kuba bakarafungiwe hafi imyaka irindwi bigamije kubangamira uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo n'itangazamakuru biteganywa n'itegeko nshinga bikanateganywa n'amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu atikiro cumi n'icyenda porofeseri eh, kayumba ah, icyo mwifuza nkamwe ah, mwigisha itangazamakuru mwarikozemo muharanira uburenganzira bw'abanyamakuru m- mwifuza ko hakorwa iki ko izi ngingo zavamo burundu cyangwa se zakorerwa ubugororangingo ko hari nk'ibintu nka bitatu ariko mbere y'uko mbivuga ko amanya mvuge yuko ahanini eh, ikibazo muri aya- muri ziriya ngingo zombi yari ingingo y'ijana na mirongo itandatu n'icyenda n'iy'ijana n'iya magana abiri mirongo itanu na karindwi ntabwo ari uko biriya byitwa ibyaha gusa kwitwa ibyaha nibyo bigomba kwitwa ibyaha ikibazo kiri mu bihano Mm.
ibihano ibihano ubundi byo tu- tu- tu- abantu benshi bavu- basaba kandi abanyamakuru bamaze imyaka irenga makumyabiri hano babisaba ni uko igihano cyaba ko umuntu usebeje bamuhanisha nko kumuca amande kumuca amafaranga ibintu byo kumufunga bikavamo kubera ko nk'uko ubizi gufungwa nk'ubu ngubu baravuga imyaka itanu hagati y'itanu n'irindwi iyo mu rwanda bagufunze amezi arenga atandatu hari hari ibintu byinshi uba utakemerewe gukora hari ibintu hari uburenganzira bumwe na bumwe uba utakene- utakemerwa n'amategeko iki cya kabiri ibyo ngibyo bibangamira umwuga w'itangazamakuru ndetse n'abaturage muri rusange gutanga gutanga ibitekerezo iyo wowe rero uvuze yuko umuntu a- bashobora guta- gu- gufungwa gutanga ibitekerezo iyo atekereje yuko ibyo bishobora kumuviramo gufunga gufungwa ndetse akana- akanamburwa uburenganzira bumwe na bumwe urumva yuko eh, a- abantu ba- bakwikandagira batanga ibitekerezo rero nkibaza rero yuko icyo icya mbere du- nibaza yuko cyaba ari cyiza ni uko ki- eh, i- i- igihano cy'uru- cyo gufungwa ne- i- i- cyavaho ahubwo igihano ku muntu uhamijwe na biriya byaha agahanwa mu buryo bwo gutanga amande mu buryo bw'amafaranga ariko atari igifungo cya kabiri nibaza yuko i- icyo icyo bagikoze cyaba kiri eh, mu- muri politike rusange y'itangazamakuru kubera ko urebye politike ya leta y'itangazamakuru ivuga yuko leta ishyigikiye eh, igitekerezo cy'uko abanyamakuru bigenga muri komisiyo yabo iri rmc bagomba eh, kuzaza bigenzura iyo bita self regulation kugira ngo bakemure ibibazo bi- bikomoka ku mwuga wabo batarinze kujya mu nkiko iyo ni politike ya leta leta yiyemeye nibaza rero yuko na- ni- leta iko ririya tegeko uko rimeze ubu ritandukanye n'iyo politike byaba ari byiza eh, kiriya gihano kivuyemo nicyo cyo- nibyo byaba biri muri politike rusange leta yiyemeje mu tege- mu ntuza yakoze kuva muri bibiri na cumi na rimwe icya gatatu gu- gu- gukora ibyo ngibyo biri no muri politike n'imyemerere rusange ya leta kuko nk'uko ubizi kuva mu itegeko nshinga urebye n'ukuntu ubuyobozi bwubatse bwubakiye ku gitekerezo cy'uko aho aho kugira ngo abantu bahangane bagomba kugirana ibiganiro ibyo bita dialogue Mm.
ibi- ibintu by'ibiganiro no- no gukemura ibibazo hanyuze muri politike yo ku- yo kugirana ibiganiro atari politike yo guhangana nibaza rero yuko eh, a- a- a- ari izo ngingo ebyiri zi- zi- zi- zitandukanye n'iyo politike rusange ya leta yo gutuma ibi- ibibazo bikemurwa binyuze mu mu bwumvikane no mu kuganira batarinze kujya mu mu mu mu mu manza icya nyuma Mm.
u- urebye mu myaka icumi ishize eh, eh, mu myaka icumi ishize habayeho eh, umunyamakuru umwe nako babiri barezwe mu rubanza rumwe kubera yuko basereje umukuru w'igihugu ntabwo rero iriya ngingo ya magana abiri na mirongo itanu na karindwi ntabwo iva mu kibazo gihari nta kibazo cy'abanyamakuru wavuga ngo ni ikibazo gikomeye bafite uyu muco wo gutuka aba- a- a- wo gutuka aba perezida cyangwa gutuka aba- abayobozi ntabwo rero iriya ngingo i- ikomoka ku kibazo gihari cyangwa mu muco nyarwanda cyangwa mu miyoboro cya nyuma kuva ruriya ru- eh, komisiyo y'abanyamakuru igenzura yajyaho imaze gukemura guca imanza zirenze magana abiri Mm.
binyuze mu bwumvikane nta muntu eh, nta muntu u- ugiye mu rukiko Eh, muri iki muri iyo Prof- kuva muri bibiri na cumi na gatatu muri icyo gihe ni urubanza rumwe gusa rumaze kujyanwa mu nkiko nkibeza rero yuko iziriya ngingo zirengagize iyo politiki ya leta irimo gukemura ibibazo neza batarinze kujya mu nkiko byaba ari byiza rero ziriya ngingo zanditswe ku buryo zishyigikira iyo politiki ya leta gonza mu magambo make cyane profeseri kayumba yari avuze eh, eh, ko kuba gusebanya ari icyaha ntago ari ikibazo cyane ahubwo ikibazo kiri ku ku bihano mbere gusebanya ama- amahame agenga umwuga w'itangazamakuru ingingo ya kabiri irabuzuza natwe turabizi cyane cyane yuko mu mwuga bitemewe kujya ngo ukoreshe ikaramu eh, cyangwa mikoro eh, eh, eh, utuke undi muntu umutesha agaciro ni amahame twemera tunagenderaho kandi nuko yabivuze muri ibyo birego magana abiri mirongo ine urwego rw'abanyamakuru kuri bigenzura rumaze kwakira harimo ibirenga mirongo itanu biba bijyanye n'iki n'iri kosa ryo gusebanya kandi byose byarakemutse bitagiye mu rukiko kubera ko hari uburyo bwinshi cyane byakemuka icya mbere umunyamakuru arakosora inkuru igihe yakoze ikosa kubera ko akenshi aba ari amakosa ataganirwa aba yabaye wa muntu agasubizwa agaciro a- ahabwa umwanya uhagije usesuye mu gitangazamakuru runaka nawe akavuga uruhande rwe a- a- akiregura cyangwa yaba ngombwa yasubira a- a- a- akamaganwa eh, mu ruhame kandi ku- ku- ku- mu- muri myaka itanu ine itanu ari urwego rwo kugenzura Twagar- byagaragaye yuko bikemura ibibazo hatabaye i- i- kujya mu manza Eh, ikindi eh, ngomba gushimangira ni uko kuri politiki ya leta u- urebye muri politiki itangazamakuru ya bibiri na cumi na rimwe ukareba n'imyanzuro leta y'u rwanda yemeye ihagaze na minisitiri busingye bemeye i geneve muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ku- kuganisha gukuraho eh, ibihano byo gufunga ku gusebanya biri mu bintu leta y'u rwanda yemeye so biradutangaje cyane kuba hari eh, eh, hari umushinga w'itegeko ahubwo wongera ibihano kabiri, eh, ukibaza se uwo waturutse hehe Ni- ni- ni leta dusanzwe tuganira nayo dukorana umunsi ku wundi eh, mu gushakira ibisubizo biri mu eh, ibisubizo bibazo biri mu itangazamakuru cyangwa hari ahandi baturutse icyo kintu ki- ki- kitara- kita- kita- kitarashobora ku- kumvikanaho na gato Mm, iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aho uyu munsi tuganira ah, kuri zimwe mu mpungenge zagaragajwe n'ama- n'abanyamakuru n'amashyirahamwe y'abanyamakuru mu rwanda basaba ko zimwe mu ngingo ziri mu mushinga w'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange zitakwemezwa uko ziri kuko basanga zibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushatse kuri telefoni kandi turi kumwe na bamwe mu bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika nabo bifuza kugira icyo bavuga kuri iki kiganiro wili mwiriwe neza mwiriwe neza uri hehe Ah, ndi mu rwanda ikibazo cyawe Ah, nasuhuzaga n'abatumire Ah, ikibazo cyanjye ah, ni uko ah, uyu munsi ah, ndi ndi umwe mu bakunzi b'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru mu rwanda ndetse n'ibiri mu rwanda ariko ah, maze gusoma iyo post yibajije eh, ku budahangarwa njye nabyise nk'ubudahangarwa abanyamakuru ba- ba- bashaka kwiha bu- budakorwaho kuko ah, ikintu cya mbere kubura umunyamakuru Uh, ni gukuraho kubura umunyagihugu w'umunyarwanda cyangwa se ahandi hose ukorera rero igihe numva ko abanyamakuru aho aho kugira ubwoba bwo kugerwa ni- kugerwaho n'ingaruka ah, n'ibibazo bindi bijyanye n'itangazamakuru baba bari gukora nibaza ko baka- babanje bakamenya neza dore ko banabyize nubwo ntari umunyamakuru bakabanje kumenya neza uburyo bwa nyabwo bukoreshwa Mm, soza soza njye mbona icyo bapfa cyane ari uko um, batoroherana urakoze cyane wili Ah, profeseri kayumba ah, wili asa nkaho avuga ko muri wo mushaka ubudahangarwa harimo ibintu bitatu icya mbere nk'uko twari twarisobanuye ni- na- n'ukuntu gonza yabivuze icyo abanyamakuru benshi barimo gusaba kandi bamaze n'igihe basaba ni uko nta- na- ntabwo ari uko icyo icyaha cyo gusebanya kita- kitari icyaha ahubwo baravuga yuko byaba ari byiza kandi nibyo ko icyo cyaha cyo gusebanya cyahanishwa amande yenda nk'umuntu wasebeze agatanga nk'amafaranga runaka cyangwa agasaba imbabazi icyo ntabwo ari ubudahangarwa icya kabiri kandi kinakomeye cyane hari aho gonza yavuze ngo u rwanda rwari rwiyemeje ko icyaha cyo gusebanya kitazongera no kugaragara mu mategeko ahana y'u rwanda uko nk'uko niko gonza yabivuze ariko njyewe mu njyewe ku giti cyanjye uko mbibona n'icyaha cyo gusebanya no mu buzima busanzwe n'icyaha iyo n'umu- na mushiki wawe agusebeje murabipfa nkibaza rero ko icyo cyaha cyaguma ari icyaha ariko ukuntu gihanwa no mu buzima busanzwe kigahanishwa ku buryo umuntu atagif- atagifungirwa cyane cyane kubera yuko kibangamira umwuga w'itangazamakuru n'uburenganzira bw'abaturage gutanga ite- e- e- ibitekerezo kandi bikinganisha ku ngingo ya kabiri eh, mu byo we yari avuze impamvu umwuga w'itangazamakuru n'abanyamakuru eh, basaba ibyo ngibyo yuko batafungirwa ko bakoze akazi kabo ba- ntabwo abanyamakuru bikorera akazi abanyamakuru bakorera abaturage muri rusange babaha amakuru kugira ngo bamenye ibikorwa n'ibibakorerwa ngo bafate ibyemezo bireba ubuzima bwabo n'ubuzima bw'igihugu Iwu- akumva ko nta- icyo- ako ni akazi gakomeye cyane kandi wibuke yuko ni mu itangazamakuru ni naho abaturage muri rusange bwa burenganzira bwabo bwo gutanga ibitekerezo bwo kuganira aha niho bunyura iyo rero umunyamakuru avuga yuko atahanirwa gutanga ayo makuru muri rusange aba anavugira umuturage usanzwe kubera ko ni ni mu itangazamakuru ibitekerezo umuturage niho binyuza ni nako abaturage bana- banamenyana bakamenya icyo bapfana bakamenya politi- eh, eh, politiki ibakore- ibibakorerwa bakamenya umuco wabo icya nyuma muri muri uko mu- mu- mu gutuma abanyamakuru bakora bahuza abaturage na- n'abayobozi bahuza baganira ku mico niho hanavuka ikintu cyo- cyo kwi- cyo ku- kumenyana kurushaho ikintu cyo eh, kwihanganirana n'umuco wa demokarasi iyo rero i- umuntu ahaniwe ko yatanze igitekerezo ukakimufungira umunyamakuru ukamufungira ko yenda yavuze ikintu gitandukanye n'icyo ushaka cyangwa yenda yakosheje bimwe ibyo ngibyo bishobora gutuma akazi ke aka- ak- yajya kugakora cyangwa atagakora neza bikanatuma na wa muco wo kumenyana na wa muco wa demokarasi udatera imbere urakoze profeseri kayumba reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika nyuma wenda gonza nawe ari bugire icyo avuga kuri ibyo bibazo bya wiri Reka- reka dufate faustin wiriwe neza mwiriwe neza uri hehe ndi mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka musanze ikibazo cyawe ikibazo cyanjye na- ntabwo ntabwo mbibona kimwe na n'uko abajournaliste babibona Eh, kuko iyo umuntu akoze amakosa arayahanirwa iyo ukoze mu kuri nabyo ukabihemberwa si sinibaza rero ukuntu umuntu yagendera mu nzira itari iye kugira ngo ajye kugira ngo akore ibi- ibyo atateganyirijwe kuko um- umwuga ni umwuga kandi um- umwu- ibyo wize ni byo ugomba gushyira mu bikorwa Ura- u- urakoze ah, reka dufate na kuri telefoni dufite undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika michel wiriwe neza mwiriwe neza uri hehe ndi i kigali mu rwanda ikibazo cyawe Eh, nari mfite ikibazo Mm.
icyo bita gusebya umuyobozi ni iki? ese uramutse uvuze icyo umuyobozi adashaka wamusebe ni iki kibazo cyane Ura- u- u- urakoze cyane gonza nanjye simbizi byaranyobeye ni ibintu tu- tureba eh, bivugwa cyane gusebya umuyobozi U- ubundi kuki umuyobozi agomba gutandukana n'undi muturage urumva kubera ko niba warahawe inshingano ni ukuntu uzigereho Aba- abaturage bafite uburenganzira kubera ko wananiwe nubwo bamwe bashobora kubit- kubifata ngo wamusebeje ariko aba atari byo Eh, ariko kuvugisha eh, eh, imvugo nyine nyandagazi imvugo idakwiye itajyanye n'umuco nyarwanda ya- n'ubundi abanyarwanda turabizi ko bibujijwe kuri twese yaba ku muyobozi yaba ku muturanyi yaba ku ku- ku- ku muntu mukorana ntabwo ari byiza yuko eh, bi- bi- bi- umuntu a- a- a- abikoresha ariko tu- turongera dushimangira ese ibyo twavuze ese- kare ese uramutse binabaye uvuze icyo umuyobozi ntabwo- adashaka waba umusebe gonzaga michel arabajije ngo ese uramutse uvuze icyo umuyobozi adashaka waba umusebeje oya kuri njyewe ntabwo waba umushereze na gato kubera ko ni uburenganzira bwawe wavukanye ni uburenganzira buhabwa n'itegeko nshinga ni uburenganzira bwawe muri demokarasi Ubu umuyobozi ibyo ashaka nyine afite ibyo ashaka nawe ufite ibyo ushaka Ikinga- icya mbere ni uko haba koroherana akaba na dayalogu dr kayumba yavugagaho porofeseri kayumba hari icyo wongeraho ku byo misheli yarabaje E, nanjye nibaza yuko ibi ne- byaba ari byiza i- i- e, ikintu kijyanye no guseba gusebanya nacyo i- i- gisobanutse umuntu akamenya neza koko iyo bavuze icyaha cyo guseba gusebanya bivuze iki ariko nk'uko muri rusange tubizi muri rusange turabizi iyo umuntu a- a- a- ash- gusebya ni ukuvuga ikintu ikintu kitari cyo Eh, sinibaza yuko nko- cyane cyane nko mu itangazamakuru kuvuga ibintu ibyo umuntu yakoze kuko umuntu ashobora ashobora gukora ikintu ari we wisebeze ikintu gisebya ariko yagikoze cyamusebye ariko ari- yagikoze mu itangazamakuru ki- kirashoboka nibaza rero ikibazo aho kiri ni- ni- ni ahanini ni uku- ni- ni ugushaka gushyiraho amategeko ahanini avugira abayobozi kandi ubundi abayobozi ari nabo bafite ingufu kurusha abaturage basanzwe I- i- i- aho ngaho ni ikibazo kiri naho byo ku- mu- mu- mu- ubusanzwe ibintu byo gusebanya no mu muco nyarwanda turabizi ukuntu biba bimeze iyo ari umuyobozi wagi- wakoze icyo ngicyo ngiye kubera yuko aba ahagarariye abaturage icyo ngicyo kiba kiri mu nyungu z'abaturage kugira ngo abaturage bakimenye kurusha iyo bari eh, a- ari ku muturage usanzwe ntibaza rero yuko cyane cyane bi- kwibanda ku mu- ku mu- ku- ku mu- ku muyobozi kandi umuyobozi aba akorera abaturage muri rusange anabihemberwa ari ikibazo ariko harimo n'icyo kibazo cyo kuba muri rusange itegeko ritavuga gusebya icyo ari cyo iki kibazo cy'izi ngingo eh, abanyamakuru bose eh, baba bakibona kimwe mu rwanda ntabwo abe- abenshi tuzi ko eh, tukibona eh, kimwe ariko hari abatarabisobanukirwa neza hari n'aho hari n'abo batarahura nabyo ku buryo babifataho ibitekerezo ariko abanyamakuru benshi kubera ko kuva mu nama y'igihugu y'umushyano ku itangazamakuru ya bibiri n'icyenda kandi iba buri mwaka ni ingingo abanyamakuru barabisaba barabisaba ko byaza muri muri iki gitabo cy'amategeko hano ya kode penali ni ukuvuga ko imyaka umunani isize buri mwaka uyu mwanzuro uba uhari urebye mu mu cyegeranyo cyakozwe na rgb cya rwanda media barometer n'uyu mwanzuro urimo so ni ukuvuga ko abanyamakuru benshi batanga ibitekerezo eh, nabo dutumira mu nama ishyirahamwe ry'abanyamakuru barabyumva nk'uko tubyumva Mm, Profeseri Kayumba mu gusoza Eh, mu gusoza nibaza nibaza yuko byaba ari byiza eh, ingingo ya magana abiri na mirongo itanu na ga- na karindwi ivuyemo hanyuma ingingo eh, y'ijana na mirongo itandatu n'icyenda eh, hakuwemo igihano cyo gufungwa umuntu wasebeze bakamuca amande y'amafaranga cyangwa yo gusaba imbabazi hanyuma ziriya ngingo eh, nibwo nyu- nyumva ko zaba koko zanditswe mu buryo ziteza imbere politike ya leta y'itangazamakuru yo gutuma abata- abanyamakuru ubwabo bigenzura bagakora kinyamwuga haba hari mugenzi wabo utannye haba hari mugenzi wabo ukoze ibitajyanye n'umwuga bakamukemura bakamuhana kandi ubu ngubu birakorwa ku ku rwego rwo hejuru ni nabwo mbese ni- naba nibaza ko inzu- iyo ngingo yaba ikozwe mu buryo buteza imbere ya politiki ya leta rusange y'uko abanyarwanda biyemeje gukemura ibibazo binyuze mu biganiro eh, bitanyuze mu guhana bihanikiriye ntibaza yuko byaba eh, bigenze gutyo eh, hakavamo ibihano ari ikintu cya- cya- cya- cyahesha agaciro u rwanda abanyarwanda ndetse n'ubuyobozi Profeseri Christopher Kayumba umwarimu w'itangazamakuru muri Kaminuza y'u Rwanda ukaba n'umusesenguzi ndagushimiye cyane kano kanya wahaye radiyo ijwi ry'Amerika mwakoze cyane wema kudutumira Gonzaga Muganwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda nawe ndagushimiye cyane ku bw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire natwe turabashimiye kubera umwanya mwadaye gutanga ibitekerezo murakoze cyane
ndabashimiye abatumire bacu b'uyu munsi nawe ndagushimiye edi rwema ndetse namwe mwatwumvise kandi mwagize uruhare mu kiganiro cyacu uyu munsi nongeye kubashimira kandi mbatumira kwitabira igihe cyose ikiganiro cyacu dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo